kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa waashingtan diisii irraa saatalaayitii itiyoosaatiin gama raadiyoon meetir baandii 222531 irratti sagantaa tamsaasu amma jalqaba guyyaan har'aa bitootessa 8 bara 2022 keessummeessituun keessanaan tuujibee horaatii har'a addunyaa irratti guyyaa dubartootaatu kabajamee oolaa sagantaa keenya har'aa keessatti oduu keessaaf oduudhaa booda qophii dubartii irratti kafuulleeffatu dhi'eessina gabaasaalee biyyarraaf naannoo addunyaatii qaban oduu gabaastonni keenya kan nuuf ergan illee ni dhi'eessina oduu addunyaatiin jalqabna gara bafaqaaduutti isin dabarse.
Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduun har'aaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa Maartiin Giriif walwaraansa Yuukireen keessatti adeemaa jiruun walqabatee siviilota biyyattii gad lakkisanii bahuu barbaadaniif akka karaan banamu warreen immoo hin baanee fi haalli gargaarsa dhiyeessuu akka mijatu gaafataniiru. Maartiin Giriifs kaleessa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisaniin gareewwan walwaraansa keessa jiran siviilota manneen isaanii fi bu'uureewwan misoomaa isaan itti fayyadamanuuf akka eegumsa taasisan gaafataniiru.
We are unable to meet the needs of civilians today. All those points that I have made are points in preparation, in supply, in redeployment, in getting to the right place.
Hin dogoggorinaa. Har'a wanna namoota siviiliif barbaachisu guutuu hin dandeenyu. Dhimmoonni ani kakaase kun hundumtuu iddoo ga'uun irra ga'uu fi sichi qopheeffamaa jiru sichi bobbaafamaa jiru garuu wanna siviilonni har'a barbaadan yeroo kanatti guutuu hin dandeenyu. Booris waan isaan fedhan guutuu akka hin hanqanne abdiin qaba.
Maartiin Giriif akka dabalanii miseensota mana maree nageenyaatti himanitti siviilonni bakka wal waraansaa keessa jiran fedhii isaaniitiin karaa barbaadaniin akka bahuu danda'an akka taasifamu warreen bahuu hin dandeenye yookaan bahuu hin barbaanneef immoo bakka jiranitti akka gargaarsi taasifamu gaafataniiru. Akkaataa siviilotaa fi karaa naga qabeessa saaquu danda'amuu irratti hanga'oota waraana Raashaa waliin mari'achuudhaaf gareen mootummoota gamtoomanii Mooskoo galuu isaas ibsameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara yuunaayitid isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild siviilonni bakkeewwan wal waraansaa keessa jiran nagaadhaan akka bahanii fi gargaarsi namoomaas akka raabsamuu danda'u ulaan saaqamuu akka qabu gaafachuun isaanii gabaasameera. Walwaraansa Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru irratti akka garee qabaachuu hin barbaanne pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaapozaa irra deebi'anii ibsuun isaanii gabaasameera. Raashaa abaaranii Yuukireeniin deggeruu qabu jedhamee qeeqii irratti dhiyaachaa turee fi deebii kan kennane Raamaapozaan wallabeensicha kan furuun danda'amu walwaraansaa fi qoqqobbii diinagdeetiin ittuu hin ta'in waliin mari'achuudhaan jechuudhaan ejjennoo isaanii irratti cichuun isaanii gabaasameera. Gabaasni Liindaa Geevitaash Johannesburg irraa qindeessite Afrikaan Kibbaa walitti dhufeenya seena qabeessa ta'e karaa siyaasaatii fi diinagdeetiin Raashaa waliin qabdu eegdee turuu barbaaddi. Qorattuun bilisa ta'an Liinzaa Jeriinberg Johannesburg irraa dhimma kana irratti yaada kennaniin.
Kan Afrikaa Kibbaaf yeroo baay'ee akka qaama hariiroo dippiloomaasiitti ilaalamu ministeerri hariiroo addunyaa fi walta'iinsaa yaadi isaa ka jalqabaa inni kun fudhatama hin qabu ka jedhu ture. Akka yaadutti kun immoo pireezidaanticha waa'ee waltaatotaa fi raashaa kan ilaaleen yaaddoo qaban fakkaatuun duubatti deebifame. Kanaaf Afrikaa Kibbaa keessatti ejjennaan lammiiwwan Afrikaa Kibbaas ta'e mootummaa keessattuu wal dorgommii qaba.
Walitti dhufeenyii fi firoomni Raashaa fi Afrikaa Kibbaa bara kuma kudha sagalii fi jaatamaa yommuu tokkummaa Soobeet irraa kan jalqabe yommuu ta'u, Raashaan qabsoo farra Appaartaayid deeggaruudhaan warreen bilisummaadhaaf lolaa turanii gargaaraa turte. Bitootessa saddeeti guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan gareewwan dubartoota hokkora saalaatiin miidhaan irra ga'ee fi haqa gaafatan magaala meeksikoo keessatti barreeffamni ergaalee adda addaa qaban samii irratti akka mul'atan taasisaniiru. jala bultii bitootessa saddeetii wixata kaleessaa ergaan baaluunii qilleensa irratti balali'uun samii irratti akka mul'atu taasifame hokkora saalaa dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa irra gahaa jiruuf xiyyeeffannaan akka kennamu warreen yakka raawwatanii akka seeratti dhiyaatan kan gaafatudha. Kanneen keessaa yeroo ammaa waan dubartoota ta'aniif qofa guyyaatti dubartoonni kudhan sababa jibba irratti hundaa'een akka ajjeefaman kan ibsudha. Akka gabaasni mootummaa federaalaa Meeksikoo irraa ba'e agarsiisutti bara 2021 dubartoonni kumni sadii fi dhibbi torbaaf shantamii sadii ajjeefamaniiru. Akka waliigalaatti guyyaatti dubartoota kudhantu ajjeefamaa jedhameera. Kanneen ajjeefaman kana keessaa dhimma dubartoota kuma tokkoof ja'a qofatu akka ajjechaa jibba irratti hundaa'etti qoratamee fi akka seeraan ilaalamaa jiru taasifameera. Yuunivarsiitii Joon Hopkinsanitti maddii waa'ee dhimma COVID-19 qoratu akka jedhutti addunyaa irratti namootaan dhibee koronaatiin du'an miiliyoonii ja'a ol ta'aniiru. Yeroo ammaa yemmuu namootaan maaskii ofirraa baasaa jiran kanatti yemmuu imalli itti fufee jiru kanatti yeroo bakkeewwan daldalaa fi bashannanaa banamaa jiran kanatti dhibee koronaatiin du'uun akka hin dhaabbanne kan ibse gabaasni Joon Hopkins walumaa galatti namoonni miiliyoonii jaha fi kumni jaha fi dhibbi torbaa fi afurtamii saddeeti du'uu isaanii heereera. Akka gabaasichi jedhutti dhibeen koronaa erga mul'ate waggaa sadii ta'us dhibichi dhaabbachuu yookaan raawwachuu irraa akka fagoo jiru mallattoon agarsiisaa jiran jiru jedheedha. Akka gabaasa kanaatti Afrikaa keessaa biyyi hedduu miidhamte Afrikaa kibbaa yemmuu taatu namoonni miiliyoonii sadiif qabxii shan dhibichaan qabamanii namoonni kuma sagaltamii sagalii fi dhibba shan ta'an immoo du'aniiru. Addunyaa irratti namoonni miiliyoonii dhibba afurii fi miiliyoonii shantamni vaayirasichaan akka qabaman galmaa'uun isaa gabaasni yuunivarsiitii Joon Hopkins kun ibseera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dubartoonni ni dandeenya nu galcha jechuun aadaa gaafachuu gabbifachuu qabu jechuudhaan dubartoonni damee oguma adda addaa kan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise ibsaniiru. har'a sadarkaa addunyaatti yeroo dhibba tokkoof kudha tokkoffaaf Itoophiyaa keessatti immoo yeroo afurtamii ja'affaaf obboleettii kootiif nan dhaabadhaa jechuudhaan guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa kabajamee jira Tsahayi Daamxootu gabaase.
Dubartoonni dhiibbaa, dinagdee, hawaasummaa, siyaasaa fi xiinsammuu jala ta'anii itti gaafatamummaa hedduu baatanii kan jiraatan ta'us baay'ee hin leellifamne jechuun namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Weellistuu Hamal Maal Abaate dubartoonni dhiibbaa garaagaraa isaanirra jiru keessaa bahuudhaaf carraaqqii taasisuu qabu jechuun muuxannoo ishee qooddeetti.
ሁሉም ሰው አሁን በራሱ ጥረት በራሱ ጥረት ነው የሚታገለው ያለው ሲስተሙ በጣም ቢያግዝ ብዙ ሴቶች ሊወጣ ይችላል ግን አሁን እኔን ብትወስጂ ደርግ ዘመን በግዳጅ ነው ከቤተሰብ የወጣሁት ቤተሰብ ታስሮ ምናምን ነው የወጣሁት Namni kamiyyuu carraaqqii fi ifaajee isaatiin kan hojjechaa jiru jiruun walitti qabsaa'aa jiraata fakkeenyaaf anaan yoo fudhatte bara dargii dirqamaanan kan maatii biraa bahe maatiin koo hidhamaniiti kanan bahee weellisu eegalee osoo hojmaanni sun hin turre an har'a akkuma haadha koo achumatti heerume nafa ta'a. Amma egaa akka bara sanaa dubartoonni manaa bahuudhaaf maatiin hidhamuu qaba jechuu osoo hin taane hojimaanni dubartoota fuulduratti baasu tolfamuu qaba. Keessumaa immoo baadiyyaatti magaalaa Finfinnee qofaarratti xiyyeeffatamuu hin qabu. Kanaaf yeroo amma akka Itoophiyaatti haasofnu wanti dubartoonni ittiin jajjabeeffaman osoo jiraatee beekumsaa fi dandeettii addaa dubartoonni qaban lakkaa'amanii hin dhumani. Haala amma jiru keessumaa immoo baadiyyaatti ijoolleen shamarranii carraan isaaniif hawwamu. jalqaba bultii ijaarrachuudha kun ammoo yoo jijjiirame malee dubartoota bakka itti arguudhaaf hawwi nutti arguun hin danda'amu dubartootatti itti gaafatamummaan ni dhagahama maalla dhibdeedhaan wanti isaan bira darban hin jiru kan jettu weellistuun kun waggaa soddomaan durallee ogummaa isheetiin dubartoonni ni danda'u harka hin kennatinaa jechuudhaan haamilee itti horaa akka turte ibsiteetti rakkoolee sababa garaagaraatiin biyya kam keessattuu uumamuun jalqaba kan miidhamu dubartoota haa ta'uutii rakkoolee mudate cinaatti dhiisuudhaan hojii tola ooltummaa. rakkoolee uumaman immoo gara carraatti jijjiiruudhaan haxxummaadhaan dhimma itti bahu dubartoonni jechuun ibsitee jirti kanaafis hojii Keessumaanni gaheen dubartootaa akka dabalu dubartoonni akka jajjabeeffamaniif dhiibbaan isaanirra jiru akka hir'atu taasisu osoo jiraatee jechuunis gaafatteetti.
Wandochuun kaalatee seetochuun kaalaman yaa'u.
Dhiirris dubartiinis wal malee jiraachuun addunyaa kanarratti hin fakkaatu. Jiruunis qajeeltoodhaan ni gaggeeffama jedhanii yaaduun rakkisaadha. Haa ta'u malee dhiibbaan dubartootaa kan dhiiraa caalaa hammaate mul'ata. Fakkeenyaaf haala amma biyya keenya keessa jiruun bakkeewwan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartootadha hedduun isaanii daa'imman baatanii daandii cina dhaabbatanii kan kadhatan kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartootadha. Itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartootadha. Akkasumas dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan ni carraaqu. Haa ta'u malee warreen dhiiraas. dhiibbaa dubartootarra jiru kanaaf itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kana qooddachuun dirqama isaaniiti yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu komiti garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri walqixa miti kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojimaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif. itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba dubartoonni dirree kamirrattuu anaaf mala nan danda'a aadaa jedhu gabbifachuu qabu kan jettu ammoo yuunivarsiitii bulee horaatti kaadhimamtuu barnoota digrii sadaffaa gadaa ende govarnaansii daraartu baqqalaati.
dubartii ni deessii qofa beekamte namni ni dandeessisa jedhu sana garuu biraa hanqisa danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisaa dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii baawwan jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisuu isaanii. hin dandeessisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessi dubartii.
Guyyaa dubartootaa kabajuu qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun daraartuun itti dabalatee kaafteetti.
Ayyaanicha kabaju garuu dubartiin dhuguma kabajamtiisa jedhu sanadha. Ayyaana dubartii kabajuu fi dubartii kabajuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Karaa dubartoota irratti waan hojjetamuu qabu baay'een waan hin hojjetamneef ennaadhuma utuu dandeenyullee waltajjii irratti waamamte tokko irratti waan carraan sun siif kenname malee waan dandeessuuf waan waamamte bakki itti hin fakkaanne jira dubartiitti waan dandeessuuf dhufte jettee itti himuu danda'u hawaasni keenya dhiiraa ni dandeessa waan jedheef nan danda'a isa jedhu sana qabatee dhufe dubartiinis nan danda'a jettee kan deemuu qabdu akka itti himuu dhabuurraan kan dhufedha. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf jecha jedhanii yeroo walga'ii na waaman nan hafaan karaa koo waanan bakka sana madaaluuf yoo ta'e garuu nan hirmaadha waltajjiiwwan baay'een qabdee beeka.
Dubartoonni dhimma kam keessattuu hanga hirmaannaa isaanii murtoo kennuu irratti sirriitti bahanii mul'achuu qabu jechuun dubartoonni haasofsiisne ibsanii hawaasni ammoo gatii dubartiin jiruuf jireenya keessatti qabdu beekuudhaan jajjabeessuu beekamtii kennuufii qabaa jechuun dhaamaniiru. Har'a Itoophiyaatti yeroo afurtamii jahaffaadhaaf kan kabajame guyyaan dubartoota. idila addunyaa mata duree anis eegduu obboleettii kootii jedhuun kabajamee ooleera gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahayi daamxoo finfinneerra.
qophiin guyyaa waa'ee dubartootaa itti fufee jira waldaan gargaarsa nageenyaaf misooma dubartootaa handarii jedhamu waggaa tokkoof ji'a afur dura magaalaa finfinnee keessatti hundeeffame. waldaan kana dubartoota soddoma ta'an walitti dhufuudhaan ture kan hundeessan bu'uursitoota waldichaa keessaa aadde baataa eda'oof aadde alimaa warran haasofsiise keessaati kaayyoon waldaan kun dhaabateef aadde baataan akkas jechuun nuuf ibsan.
kaayyoon inni hundaa'eef nama rakkatee haadhaa ilmoo waliin rakkattee dargaggeessa karaa adda addaa keessatti rakkoo dinagdee keessatti kufee fi namoota manguddoo ta'anii waanuma isaan ilaalaa dhabaa fi rakkoo dinagdee rakkoo fayyaa fi rakkoo hawaasummaa keessatti kan gargaaruudhaaf nu qabaam turin gurmoofne wanti nu gurmeessine haaluma yeroo isaan keessa turee fi qabatamaan waan uummanni keenya keessa jiru namoonni waan mana isaanii taa'ee itti dhagaamee kuusurraa ka'ee namoota akka lama sadii jedheef nama soddoma ol taa'anii jira. Kanaaf karaa kamiin waanuma dandeenye ofii qabnaaf yookaan yoo san wanti kana hundeessineef karaa mana dandeenye waanuma qabnu ka beekumsa qabnu beekumsa kennan ka humna qabnu humna kennan tokkoofi maallaqa illee qabnu san walitti kontirbiitikooni uummata kana bira dhaabachuu karaa ittiin dandeenyu karaa qindaa'aa ta'e uummatni walitti gorreen kana keessatti bara darbe keessattis akkas namoota kudha tokko qarqaarree turre bara kanas akkasuma karoora karoorsannee namoota saddeettamaa fi qarqaarsa goona jennee namoota saddeettama kana keessaa barattoota soddoma guutuulee oromiyaa keessa jiran ni barsiisna. carraa barnootaa rakkoo dinagdee jecha bahee baratii dadhabee mana keessatti hidhamee ture ni barsiisnaa kan jedhuun ijoollee kan ijoollee sochoomaan hunduu guutuu oromiyaa keessaaf mul'annee ijoollee kan olmoostuu waan qarqaaruu qabu waan bara kanaa qarqaarree jirra karoora kennu keessaa haadholii shantamatu hafaa shantaman sun namoota digdamaa bakkoo fayyaa keessatti fayyaa hamaa keessatti yeroo ta'uudhaan qarqaaruudhaan. Hawwalee soddomman ta'an ammoo iyyuu rakkoo diinagdee keessatti kan kufan isaan karaa itti dandamatuu danda'aniin karaa itti danda'uuf yaalii godhuu danda'aniin hirkisuu ittiin dandeenyu irratti qarqaarraa karoora kennu keessatti.
Maqaa handaarii jedhamu maaliif akka dhaabbata kanatti moggaasan maal jechuu akka ta'e adde Haliimaan nuuf ibsaniiru.
Handaarii jechaan Oromiyaan bal'oo waan taateef naannoo tokko tokkotti bullaannaa jedhama naannoo tokko tokkotti guuguu jedhama. Handariin ammoo naga buustuu jedhamee amanamallee nu ibsa jennee waan yaadneef maqaa gara kudhanii qopheessine keessaa kan yoonnaa isa hundeessinu sanis bakka nu bu'aa ka jenne handarii waan bakka nu buuti bakka hunda geetti Oromiyaa hunda waliin ga'uu dandeessi haala gaariitti nu ibsiti haala gaariitti balaliitee Oromiyaa hunda rakkattoota dubartoota teennaa hunda bira geetti jennee waan yaadneef. Miseensuma keenya irraa yaadni nuu kennee yaada isaanii irraa walii gallee maqaa handarii jedhu kana fudhan nagaa buustuudha jechuudha.
Dubartoota qe'ee ofiirraa buqqa'an sababaa kanaan rakkoon irra ga'e walitti bu'iinsa gidduutti danqamaniif dhaqqaban yoo ta'e gaafatamanii adde aliimaan innaa deebisan.
Yaalaa jirra fakkeenyaaf bara kurma namaaf kudha afur bara kana keessa jechaadha hawwa shantamaa soddoma diinagdee irrattii fi diidama fayyaa irratti kanninumaan wal qabatee. irra hojjechaa jirra. Nu ammaas bira hin geenne miseensa keenyaan ammoo nu funaana akkuma beekamu naannawa finfinnee jirra nu dhaabni keenyallee achitti ka dhaabbate. Naannawa jiru kanatti ammoo ragaa guutuu argachuuf miseensa achi qabaachuu qabna garuu fakkeenya buqqaatota walloo yaafataa turre barattootni achi gargaarree jira akka barattootaatti. bara kana keessa jechaadha bira geenne barattoota wannuma hundaanuu cinqamanii cinqaa keessa turan bara kana keessa barattoota soddoma gargaarree jirra jechaadha akka handariiti naannoo wallootti barattoota afurii kan fudhannee gargaarree jirra jechaadha.
Dubartoota rakkoo fayyummaa qaban kan dhaabbati handaarii gargaare kanneen akkamii akka ta'an adde aliimaan ibsaniiru.
Karama kamiinuu haa ta'u kaayoon keennallee kakaaneef keessattuu dubartoota keenya rakkattuu akka namni bira gahu dhabamee fayyaa irrattillee diinagdee irrattillee namni ol qabu dhabamee daa'imman ofii wajjin rakkattu bira gahu waan ta'eef fayyaa irratti fakkeenyaaf amma daa'imman isaan irratti dhibamanii nu amma naannawa aggaarotitti haati gargaaree takka. Baay'ee rakkattee raammoon ilma ishii irraan yaa'e takka gargaarree ture. Haati sun akkamii ilma ishiittu nama wajjin lole ture. Waggaa tokkoof naannawa Finfinnee turte. Naannawa Finfinneetti achi baasanii gara manaa galchanii achi booda ammoo dhaabni alaa tokko akkanumatti nu wal barree kan nu gargaarellee jira. Aanollee siister ka jedhu isaanii wajjin karaa isaaniitiin argannee haadhatti isaan haga ajjaa isaan as turanii haga labbuyyi isaan as turanii isaanitti gargaaranii turre jechaadha. Haati finni isiitti dhibame jechaan haati takka isiinuu dhibamte jechaadha. Haadha waan taateef haadha akkasiif gargaaraa jechaadha.
Adde baataan dhumarratti dhaabbati isaanii handaariin kan tola ooltummaa waan ta'eef hawaasa ofii gargaaruuf lammiin quuqama qabu cina isaanii akka dhaabatan waamicha dabarsaniiru.
Akka ijaarsaatti nu kan ijaaramne kaanii uummatuma keenya akka gadabee garaagaraa keessatti nuffite kanaa fi rakkoo hamaan isaa mudate kana karaa bira dhaabanii karaa gurmaa'ee karaa beekanaa hin qofa osoo hin taane karaa gurmaa'ee yoo walitti waa darbine waan akka bu'aa buusnaa jennee waan kaaneef namoonni kamuu namoonni hayyamamaa ta'aniitiin waan akkanaa keessa tola ooltummaa kana keessatti amilli sinirmaa ta'edhaniitiin yaada qaban yoo jiraate karaa bilisa ta'een qunnamanii karaa sanii deemuu akka danda'an akka hojiidhaamti nu taree kabarbaanu tokko san lama hundeenni keenya seera qabeessa karaa nagaa qabaa waan guuttachuu qabu ulaagaa maraa qabaa. miseensonni keenya seera ittiin bulmaataa isaanii keessatti ji'a ji'aan qarshii dhibba takka kan miseensummaa darba'aa keessiin jiraannaa kontirbiishinii aljoomaan keessaniin alatti jechaadha. Mizu'aa kamiyyuu irraa beekatu gurgurtaan hin naqamnu beekamtii qabnu walitti daballee kanaan amma dandeenye tattaafannee waan hin dandeenye bira dhaabanna jenne waan kaaniif namni fedhii qabu kamiyyuu nu bira dhaabatee hamilee keenya beekamtii qabu beekumsi ofii qabu saniin nu gargaaru ka yaada qabus yaada saniin nu gargaaru ka waan biroos qabu waan qabu nu bira dhaabatee uummata kana haa qaqqabnuu jedha dhaamsa kana dabarsatu barbaadu.
Buursitoota dhaabbata handaarii adde Baataa, Eda'oof, adde Haliimaa, Waarraa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa.
Hayyee galatooma walfaadhaan hojjiraadhaa.
Kun sagalee Ameerikaatii qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Itoophiyaa imaammata afaanii. Akka qabaattuuf manni maree ministeerota Itoophiyaa erga murteessee waggaa lama ta'eera. Tibba kana ministiriin aadaa fi ispoortii ibsa kenneen afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkorraa gara shaniitti guddisuuf hojiirra akka jiru ibsuun ni yaadatama. Gabaasaan keenya mitikuu faqaadu dhimma kanarratti hayyoota afaanii dubbisuun kan qindeesse qaba kuno.
Manni marii ministeerotaa Itoophiyaa gaafa guraandhala digdama bara kuma lamaaf kudha lama lakka lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii isaa idilee saddeettamaffaa taasiseen Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf murteessuun qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuu isaa ibsee ture. Guraandhala kudhan bara kuma lamaaf kudha afur akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ministeerri aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ibsa baaseen imaammata afaanii Itoophiyaan afaanonni beekamtiin kennameef shan afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Affaarii fi Tigiriffaan afaan hojii. mootummaa federaalaa ta'uun akka tajaajilaniif qophiin xumuramaa jiraachuu beeksiseera dhimma kanarratti sagalee ameerikaarraa gaaffii kan gaafataman dooktar alamaayyoo faqqadaa yuunivarsiitii jimmaatti barsiisaa fi ogeessa afaanii kan ta'an.
biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti yeroo jedhamu maal jechuudha akkamittiin hiikama akka saayinsii afaanii.
imaammata afaanii jechuun egaa akka biyyoota hedduu keessatti hojiirra oolaa jiruttis akka saayinsii xinqooqaatti fi waa'ee filannooti biyyi tokko afaan lamas sadiis. yookaan immoo akka biyya keenyaa kana torbaatamas saddeettamas qabaachuu dandeessi afaanota qabu kana keessa yoomessa idilee yookaan immoo hojii idilaa keessatti kanneen hojiirra ooluu danda'an filachuudhaan akkamitti akka hojiirra oolu immoo bu'uura seeraa waliigalaa lafa kaawwatanii gara raawwitti seenuu ilaallata jechuudha waa'een imaammata afaanii.
Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa afaanii fi barsiisaa kan ta'an biroon Dooktar Mul'uusaa Waasiraatti itti dabaluun biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun afaanota biyya sana keessatti dubbatamaniin tajaajila hojii akka qooddu seera taasisu jechuudha jedhu.
አንድ ሀገር የቋንቋ ፖሊሲ አላት ማለት akkas jedhu biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun biyyattii keessatti afaanonni dubbataman tajaajila mootummaa isa kamii fi sadarkaa kamiin akka oolaniif seera ajaju qabdi jechuudha. Itti aansuun biyyi tokko imaammata afaanii qabaachuurraa faayidaan argattu maalinni jedhamanii kan gaafataman Dooktar Alamaayyoo fi Dooktar Muluusaw walduraa duubaan akkas jechuun ibsu.
Egaa faayidaan irraa argamu salphaa miti amma onaagaa. baay'inaan waanuma heera mootummaarra taa'e malee biyyi kun imaammata afaanii ifaa ta'e lafarraan qabdu garuu akkuma barnootaa akkuma fayyaa akkuma qonnaa afaanis qabeenya guddaadha imaammanni itti tolfamee yoomiif eessatti akka tajaajilu guddisuudhaan immoo sadarkaa maalirra gahuu geessisuun akka barbaadamu ifatti lafa kaa'uudha kan barbaachisu kanaaf imaammanni afaanii waa'ee hooggansaa jechuudha. afaan qaban akkamitti hoogganu uummata isaa afaan jirutti akkamitti dhimma ba'a waan jedhu wal qabate keessumaa karaattiin wal qixxummaan afaanii mirkanaa'udha waan ta'eef bu'aa guddaa qaba sababiin isaas hundumtuu afaan ofiitti dhimma ba'uu barbaada afaan tokko sadarkaa afaan hojii federaalaatti ol guddate gaafa jedhamu carraan inni qabatee dhufu waa hedduudha gara hojiitti nama seensa yookaan immoo sana keessaa kan hanqate yoo ta'e immoo carraa hojiilee nama dhoowwata yookaan immoo tajaajila sirnaan argachuu qaban tokko akkan arganne nama danquu danda'a walumaa galatti mirga waan tokkotti dhimma bahuu irratti yookaan haala mijeessa yookaan immoo inni hanqa waan ta'eef deebisee immoo dhimmi afaanii dhimma eenyummaati dhimma qabeenya jirutti qixxee fayyadamuuti waan ta'eef jiruuf jireenya uummataa duukaa kallattiitiin kan wal qabatudha malee kan fagootti miidhaansaa dafee mul'anne salphaatti mul'anne ta'ee kan laalamu miti beekamaadha gaaffiin aadaa jira gaaffiin afaanii jira waa hedduu wal qabata waan ta'eef kallattii kanaatiin furmaanni kan jiru yoo ta'e rakkoowwan inni furu rakkoo carraa hojii carraa dinagdee qofaallee hin ta'in dhimmoota siyaasaa waa wal qabatan waa hedduullee kan tuttuqudha inni afaanii dhimma daangaa tokkorratti dhaabatu miti waan ta'eef jecha.
ጠቀሜታዎቹ አንደኛው ህዝቧን ተደራሽ ማድረግ ነው።
Faayidaawwan isaa tokkoffaa uummata bira gahuudha. Uummanni biyya tokko keessa jiru tajaajiloota mootummaa afaan ofii beekuun kan argatu yoo ta'e mootummaan tajaajila isaa afaan isaaniin isaan bira ga'a. Isaanis gara dhaabbilee mootummaatti yommuu dhufan afaan isaaniin tajaajilamu jechuudha. Dhaabbilee mootummaa keessatti tajaajila kennuu fi tajaajila argachuu yommuu deemnudha kan ga'een imaammata afaanii sirriitti mul'atu. Kunis imaammatichi imaammata sirrii yoo ta'edha. Inni lammaffaan afaan qabeenya biyya kanaati. Afaan yoo tajaajila hin kennin immoo ni bada afaan jireenya guyyuu keenyaa waliin yoo walitti hidhate kan guddatu karaa kanaas imaammanni afaanii kun afaanotallee guddisuuf ga'ee qaba jechuudha kana malees lamaanuu walitti hidhaamuun miira kan kooti jedhu akka itti dhaga'amu taasisa mootummichi yookaan biyyattiin kan kooti miira jedhu uumuu danda'a garuu faayidaawwan kanneen kan argannu imaammata sirrii. karaa sirriin yoo hojiirra oolchinedha.
ትክክለኛ ፖሊሲ በመቅረጽና ትክክለኛ ትግበራም በመተግበር ነው።
Afaanota afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uuf jedhamanii filataman keessaa tokko afaan oromoo ta'uu ibsa ministeerri aadaa fi ispoortii kennerraa hubachuun ni danda'ama. Afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun sadarkaa amma irra jirurra guddina afaanichaaf maal fidee dhufuu mala jedhamanii kan gaafataman ogeessi afaanii fi yuunivarsiitii finfinneetti barsiisaa kan ta'an dooktar Xilawun Taliilaa yommuu deebisan. Akkas jedhu.
Egaa afaan kun gara afaan federaalatti dhaqeera yoo jennu tajaajila isaatiitu bal'ata. Kana jechuun fakkeenyaaf amma afaan Oromoo sadarkaa ammarra jirutti naannoo kan Oromiyaa keessatti amma kan inni afaanitti hojjetaa jiru godinaalee addaa wajjiniin naannoo kamitti wajjiniin wal qabates naannoo Amaaraa keessatti kaasuu dandeenya. Inni hawaasa bakka Oromoon jiru walii jallu keessatti kan tajaajilu barreeffamaanis haa ta'u waliin waliigaltee uumuu keessatti akkuma jirutti ta'ee kan amma dubbachaa jirru waajjiraalee mootummaa yookaan qaamolee mootummaa keessatti afaan hojii ta'ee tajaajiluu san kan ilaallatu. Afaan waliigaltee qofaa miti aadaallee fudhatee deemaa aadaa barsiisaa aadaa kan hawaasni kun qofti qabu waan gaariillee hawaasa barsiisaa waliigaltee uumaa. Kanaaf tajaajilli isaa bal'aadha kan jedhu kana keessatti yoo walii qabxii kana kaasne jechuudha.
Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraati kan jedhan immoo Dooktar Alamaayyoo Faqqadaati.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uudhaaf yeroon isaa ammayyuu miti duri ture kan inni ta'u irra ture sababoota garaagaraatiin harkifatee yoona ga'eera ammas yeroo gabaabaa keessatti hojii seenamamoo lafarra harkifamaa gaaffii biraa ta'e. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo kan yeroo dheeraati. Irratti qabsaa'ameera kun inni afaanii dhimma lubbuu gaafatedha. Dhimma wareegama hedduu gaafatedha waan ta'eef kan wal nama gaafachiisu miti. Kunis immoo kan inni ta'e maayinni eenyuyyuu kabaja afaan ofii barbaada. Fakkeenyaaf waggaa gara soddomaa sadarkaa naannootti afaan hojii ta'ee tureera, afaan barnootaa ta'ee tureera, sadarkaa garagaraatti tajaajilaa jira. Garuu sadarkaa naannoorraa ol gara sadarkaa federaalaatti guddatee uummanni Oromoo seektara federaalaa keessattis afaan isaatiin dhimma bahu jechuun kallattii xiinsammuutiinis waan inni ofitti amanamummaa uummata kanaa eenyummaa uummata kanaa irratti gahee inni qabu xiqqaa miti.
Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaan dhimma imaammata afaanii kun kutaa kanaan hin xumuramne kutaa lammaffaa fi isa xumuraa sagantaa ittaanu keessatti qabadheen dhiyaadha sagalee ameerikaaf finfinneerraa mitikkuu fiqaadu.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid-19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis. akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanumaa tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii yuutuubii fi instagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu keessummeessituun keessan hantuun jibee horaati qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti